iyi muva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriyani itangishaka ubu ni wa mwanya wa ijwi ry'amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda urwaruka rutari ruke mu burundi no mu rwanda rurugarijwe n'ubukene butegwa ahanini eh, ku kubura ubuzi inyuma y'amashuri nk'uko babivuga kenshi mu biganiro byacu yamara hari abagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye uno munsi turaganira n'umwe muri abo- muri urwo rwaruka ah, ervin ishimwe ah, aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi wa yali ufasha urwaruka rwo muri afurika kunonosora inganda zabo ervin ah, nawe akaba afise uruganda yise fashion ikidede araza kugerageza kutubwira byinshi mu byerekeye ukungene umuntu atangura uruganda atangura imigambi yiwe ikamugeza ahatari hato Ah, rero bakunzi b'ijwi ry'amerika muhamagare nk'uko bisanzwe cyane cyane mwebwe ugwaruka mwifuza gukora imirimo yanyu Eh, nimero ni yindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero kugira ngo muterere ibibazo ivyiyumviro mu kiganiro c'uyu munsi cerekeye gutangura imigambi yanyu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi Eh, muri studio indwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka ku munsi wa gatanu nk'uko mubizi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme uno munsi umutumire ni umwigeme Eh, rero ni mu gihe urwaruka rutari ruke mu burundi no mu rwanda ru- rwugarijwe n'ubukene butegwa ahanini ku kubura buzi Ah, kenshi biravugwa mu biganiro byacu aho urwaruka ruvuga yuko rubura ubuzi cyane cyane iyo baharangije amashuri yamara hari abagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye uno munsi rero twatumiye ervin ishimwe ni umwe muri urwo rwaruka aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi wiswe yali umugambi ufasha urwaruka rwo muri afurika gukomeza no kunonosora ubumenyi mu kugira ngo bateze imbere inganda zabo ervine nawe rero akaba yarafise yazanywe n'urwo ruganda afise yise fashion ikidede turi kumwe ku murongo wa telefone ervine kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane uraho urakomeye
yego namwe muraho ego ngaho bujumbura ibintu byifashe gute
Eh, akazuba n'imvura yarakasuye ibintu bimeze neza Mm, ni byiza cyane ervine uheruka ino muri amerika turaza kuganira byinshi ku kungene watanguye uruganda rwawe uruganda rwawe ruhava rukuzana muri amerika uri umujene ah, kumbure urabanza utwibwire akazina kawe imyaka yawe hama tukumenye tugire kino kiganiro abajene bagenzi bawe bakuze
yego nitwa ervin ishimwe ndi umurundikazi nkaba mfite imyaka mirongo ibiri n'itanu eh, nkaba ndi umuyobozi wafashe mu kidede uruganda rukora amasandari rugakora n'ibintu byo kwishariza amakoriyeri nk'iki yego nkaba mfite diplome muri genie electric kandi nkaba se n'iyindi diplome muri marketing no muri and management
enjeniyeri elegitike ni ukuvuga ko wize ibintu byo gukora ibintu by'umuyagankuba amatara n'ibindi
yego Mm. none dutanguye ku bijyanye n'uwo mugambi yari uheruka kuzamwo ino muri leta zunze ubumwe za amerika ku batawuzi uyu mugambi wa leta ya amerika wiswe yari bakunze kumva cyane uwo ubasigurira gute
Eh, umugambi yali ni umugambi watangujwe na perezida barack obama muri 2014 muri ibihumbi bibiri na cumi na kane ni umugambi ufasha urwaruka rw'imboneza ruriko ruragerageza guteza imbere afurika aho turi hose twese turazi ubukene bwugarije afurika barabafasha mu kubaha nk'i- nko gukarisha ubwenge bikamara indwi zitandatu tuba turi muri amerika tukaja mu mashuri atandukanye aho duhura n'abantu bafise ubwenge butandukanye bafise n'ubukomezi butandukanye mu bijyanye n'ubwenge hama bagafasha abantu bari mu migi itatu hari abavuga ati business ni ukuvuga basanzwe bakora ibintu bikoreye nk'uko iwanje bakavuga abandi nabo bajyanye n'ibintu by'ubu- uburongozi ariyo public ariyo civic hakaba n'abandi bantu nyine uko nyine ba- baja- bakorera mu mashyirahamwe yigenga nabo nyine barakorana nabo
yari barayumva isigurwa gutyo eh, n'ukuntu umuntu kumbura ashobora kwiyandikisha ah, aba agerageza kumenya neza ati ibyo bintu bi- ndumva ko bi- bi- bi- ari byiza binezerewe kandi bishobora guteza umuntu imbere utangura hehe kugira ngo wiyumvire akumbure ko mu mwaka uza wifuza kuzokwiyandikisha muri yari nawe ukaza muri amerika ah, kubifuza ku- gutangura kwitegura butangura kwitegura gute
Uh, kubifuza gutangura kwitegura ubu itariki cumi na zibiri i- ntu- i- ntu- application izoba yugurutse novuga ati ihiganwa aho rica izoba ryugurutse ribera ku ngurukanabumenyi ukoresha google uragenda ukandika ati mandela washington fellowship ukoresha facebook ukagira uko nyene baca bakubwira muga izotangura izi tariki mu ndwiza itariki cumi na zibiri bisaba ko uba uri- uri umu- uri umuyabaga ufite imyaka guhera kuri mirongo ibiri n'itanu gushikana kuri mirongo itatu n'itanu bigasaba ko hari ikintu ki- ki- uri imboneza aho uri donc hari ikintu uri kuragerageza gukora kugira duteze imbere afurika yacu ni ico conyine baca basaba hamukaca uhiganwa mu bandi Mm. ariko hariho kandi kantu gato barasaba ko uvuga icongereza
ego barasaba ko uvuga icongereza mugasi novuga shishi cyane nka twebwe abarundi murazi ko turi mu gihugu kivuga igifaransa Mm.
birasaba kuba ukumva ugashobora no ku- no gutanga nk'ubutumwa Mm.
Ego.
ni ukuvuga ko biyum- abi- kumbura abadashobora kwiyandikisha mu ndwi z'abutangura bakiga icongereza uyu mwaka mu mwaka uza bakaza kwiyandikisha ego Mm. Eh, tugerageje kurangiza ku bijyanye na yari mwumvise ko ugomba kuba ufise imyaka hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu ukavuga kongereza gake ukaba ufise uruganda canke iciyumviro uri kurakorera ko ah, caba nko mu ku- mu bijanye no no gukorera kwikorera utwawe canke mu bijanye no gukora eh, ibintu mu- mu biro canke ibintu bijanye no gukora mu ma mu biga- mu kirundi no bivuga gute eh, administration eh, ibintu byo gukora byo gutegura imigambi no gutegura ah, administration ariko rero tu- du- tuvuye kuri yari umugambi wa yari benshi bashobora kuzo kwiyandikishamo bakazoronka amahirwe yo guteza imbere inganda zabo Ah, tubwire wowe urafise uruganda rwitwa fashion ikidede fashion ikidede wa- watanguye urwo ruganda gute
Uh, fashion kidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri nk'uko nakubwiye ati mfise amadiplome abiri narahejeje ntangura kwiga umuyaga nkuba hama mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nk'uko abandi banyeshure duheza tukabura ukuntu dukora gusa rero muganda avuga ati none ko umwaka uheze ataco ndaronka ko umwaka uheze ataho ndaja gu- gutanga novyita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanje kugira nsabe akazi ati nta kintu kizima nokora kugira nshobore kuza nihe akazi kandi nande mu minsi iza nze nte akazi abandi niho niyumvira ikintu noba nzi gukora kuko kugira u- u- u- ukore ikintu ni uko hari ikintu uba usanzwe ufise muri wewe niyumvira ca kintu uba ufise muri wewe dukunda kwibagira ndanibuka yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki Mm. ibikorwa ni- ivyo bikorwa by'intoki yego nti- kujisha mm.
cyane ndavuga ati icyo gikorwa nta kuntu nogikora kikaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa gatandatu narajisha muhira nkajisha ibitambara byo ku meza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu nojisha rero ubu unye ko kera najisha ndiko ndikinisha ati ubu sinojisha fa- mvuga ati ndiko ndarondera ikintu ki- kizogirira i- kazoza jewe kigirire kazoza n'abarundi Mm.
nto rero naca ngira niyumvira iyo fashion kidede ndayitangura hari muri 2000 muri 2017 muri juin mu- mu kwa gatandatu Mm. urumva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati ya gu- ku- ku- gu- gu- kujisha n'ibintu nyine by'abandi bantu atari jewe je nize enjeniyeri nzokorera ibindi bihambaye ariko uwasanze nyuma yaho yuko ari ikintu nacyo nyine gishobora kwinjiza
ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva twese ntitwabona iyo biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara reka mbandanye bya ndiko ndasuzugura ndazi ko bizogira aho bishika Mm.
nkuko wabivuze biranshikana kure uku uno mwaka i burundi ndi mu ba- mu bapfasoni b'imboneza bahaye agashimwe n'umukuru w'igihugu ndajya no kugira iyo ka- ubwo ubwo- ubwo bukarisha bwenge muri amerika urumva byose ndabikisha ata gikorwa natangura ndiko ndasuzugura Mm. ibyo byose turaza kubigaruka ko tubwire nyine ingene wagiye urashika kuri izo ntambwe zose zo kuronka ah, ubwo bushimwe ni- n'ibyo bindi byinshi umaze gushikako ariko reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo ah, kumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye eh, twumve ibindi ku bijanye n'aho fashion ikidede igeze Ah, tuje ku murongo twakira uwitwa emmanuel amahoro neza emmanuel emmanuel Mwiriwe uratwumva neza uraho urakomeye
Iyi, ndaho ndakomeye Mm, uduhamagaye uri he
Iyi, ndi i kigali mu rwanda Mm, duga ku ijambo
Iyi, ndashimira uwo mu u- u- u- u- uwo mutegarugori mm, ni umwari nako Mhm,
Iyi, kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda akiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane mm,
Iyi, rwose gusa urubyiruko muri iyi minsi kuba rufite intuza ru- ru- ruri kurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza
mhm, Iyi- iyi kandi noneho ni- n'ibyo ngibyo uwo mu- uwo mwari yakoze rwose tugomba kumu- ku- tugomba kumufatiraho intuza ku- ku- kumu- kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho mm.
Mm, rwose mumusu- mumusuhuze kuraje kuraje yego urakoze cyane aratubwira byinshi kumbure eh, benshi baza kumva bikabafasha bikabafasha nabo nyine gu- ku- kuronka intege zo kwigeza ahantu cyane rwo- cyane rwose natwe turamukurikiye rwose inama ze nziza turazikurikirana rwose urakoze cyane urakoze yego cyane namwe ibihe byiza ijwi rya amerika yego urakoze cyane Eh, hama rero ervine tugarutse kuri mwebwe urumva ko ah, hariho abashima cyane kumbure kubona ufise imyaka mike ukaba urigeze aho ugeze aho warize uk- uk- uka- ugatangura ah, kwiyumvira ukundi kuntu kuko akenshi abajene bahejeje ku- kwiga ah, usanga barondera ubuzi cyane cyane muri leta ugasanga iyo batari uburonse um, barababaye baratuntuye ba- ba- baribajije ikitagenda neza kandi hariho izindi nzira bashobora gufata Ah, wosigura intambwe none eh, zisabwa mu gutangura uruganda sosiyete bigenda gute hasabwa iki muri make
Eh, murakoze cyane Bo, mu gutangura uruganda icyo ikintu cya mbere navuga gisabwa ni uko utangura kuba ufise iyo hangiro ugatangura kugira icyiyumviro kuko urumva benshi barakunda kuvuga nk'aho mbaye bakavuga ati gutangura uruganda bisaba ko ufise amafaranga menshi bisaba ko ndonka umutahe mugo ukamubaza ati none uwo guha umutahe nawe wobikika gute urafise icyiyumviro tuvuga ati nzokwiyumvira ninamara kuronka ah, ah, uwo mutahe ndavuga gutya ikintu cya mbere gikenewe ni iciyumviro hamaze kugira icyo ciyumviro ushaka je nka je nk'uko byagenze natanguye ndakora buke buke buke buke muga ndiko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanje naciye ndaruha rero izi- nda- ndaruha nda- njya kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ru- ruhari mu gihugu mugabo ushaka u- uragiza utiyumvira ukatugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini nk'aho i burundi nterereye umunsi umwe urashobora kurara ubihejeje kandi ntibidembye cyane ni amafaranga ibihumbi mirongo ine gusa by'amarundi ukaja muri yapi baca bagenda baguha uruganda rwawe hama ugatangura gukora Mm, be- benshi usanga banatangura gukora ugasanga eh, ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe eh, birasa birakenewe cyane n'iryari wiyumvira kuja, kuja kwiyandikisha hari amafaranga uba waramaze gutangura gukorera canke eh, hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise sosiyete noja kwandikisha
Eh, nka jewe mwihereye ko icyatumye njya kubwira ati ndafise sosiyete njya kwandikisha ni uko nabonye nge- ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimwe sindi ko ndasina donc ndi mu buzima ati ni ubuzima nafashe ati reka rero ngende kugira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu nk'uko wumva nariko ndavuga ati nshaka ko abandi bajone ba- baronka ubuzi binciyeko ndavuga ati ni ko dutanga n'amatagisi kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzoba ngiye gutanga amatagisi novuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugezeko bisaba gusa ko uba uriko urabona iyo uriko uraja donc ufise indoto Yego.
Mm. kandi bira- bira- bira- birakumvisha yuko hari ikintu kumbure watanguye koko neza na neza kandi atagusubira inyuma
ego nk'uko ubivuze nyine uhejeje kuyandikisha nico uvuga ati eh bya bintu byakomeye Mm.
uca rero utangura kwicara nka kurya uvuga umubyeyi genda biha nk'akarorero nk'umubyeyi yibarutse umwana akiri mu nda yibaza ko ata mwana aragira mugabo urumva Mm.
uya- uyandikishije uvuga ati eh bya bintu birabaye ugatanga gukorana umwete yego Eh, ni Yego.
byiza cyane ku murongo wa telefone turafise uwitwa angelique angelique uratwumva
ndabumva amahoro neza
amahoro Mm, uraho urakomeye
ndakomeye Mm, angelique ikibazo cyangwa icyiyumviro ufitiye arvin
icyiyumviro natwe akazi karabuze ubushomeri ni bwose umuntu ararangiza kwiga akabura akazi
Mm. U- u- uduhamagaye uri hehe none ga angelique
njye ndi muhanga hehe
ndi muhanga i muhanga ni aho ni mu rwanda
ni mu rwanda Mm, hagati mu gihugu
Eh, ni hagati mu gihugu cyangwa ni kigali
ni ni hagati mu gihugu Mm.
Eh, Eh, u- hari ikibazo cyangwa icyiyumviro wifuza ko Ervin yagufasha kumbure mu byo waba uri kuriyumvira kuzokwikorera kuko arashaka kuguha imitwe
twebwe rwose icyiyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo ba- badushyire mu mashyirahamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere Mm.
Eh, none ga Angelique ko kenshi eh, na Ervin yanabivuze ati kenshi ha- hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura ah, ariko icyiyumviro atagishyize ku rupapuro hari icyiyumviro kumbure wowe ufise eh, wifuza ko umuntu yaguterera ko eh, umutahe
kugira ngo hari hari icyiyumviro cyo kwikorera cyangwa icyo gutangura uruganda rwawe wowe ufise muri wewe
icyiyumviro tuba dufite nk'udufaranga dukeya tukagira ngo nabo batwongerere nyine tukabura utuvugiro Mm. ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyatangura hama ibyiyumviro bikaza nyuma
yego Mhm. wifuza nkangahe none
wenda n'ibihumbi ijana ibihumbi ijana wowe bikoresha iki
nanjye naguramo iyi mashini kubera n'izi bintu bijyanye no kudoda Mm. ni ukuvuga wowe icyiyumviro uragifise deja cy'uko ushaka gukora ibyo kudoda wifuza imashini Eh, birumvikana none wariyumviriye kuja kwiyandikisha mu- mu- mu- muri leta ngo bakumenye yuko ushaka gutangura kumbure ako ka bizinesi kawe
ibyo ashaka kujyamo ariko nyine ni- ni iyihe nzira umuntu yanyuramo Mm. ervin ariko araduha imitwe avuga ati ni ugufata iyo ntambwe nyine ukaja kwiyandikisha hama ibindi bigakurikira wumva gute urakoze cyane angelique reka kumbure ukomeze wiyumvirize ikiganiro hari ibyiyumviro byinshi n'imigambi myinshi yashobora kugufashamo
yego murakoze urakoze cyane Ervin hari icyumviro wowe ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura gu- kudoda aravuga ati je ndashaka kudoda nkeneye ibihumbi ijana gusa yokora iki
Eh, nk'icyiyumviro nanjye namubwira nihereye ko ukuntu natanguye ndetse natanguye ndi umwe narondera undi muntu bocumba kumwe icyo cyiyumviro afite bashyire hamwe nimba ari uronse ijana ari uronse amajana abiri bashyire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubusobanuro ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi babyumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere y'uko baronka umuntu abo baha barashobora gusanga gutangura wa muntu abaha ataraboneka kuko kenshi niyo umuntu n'ukubwira uronka uwuguha agusanga ku kintu
birumvikana kandi kumbure umugani wawe ashobora kuba afise umugenzi we nawe nyine ashobora kuba afise ibyumviro nk'ibyo mugabo atarabiganira radiyo ijwi ry'amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira cyane cyane n'abigeme abakenyezi ku buzima bwabo imigambi yabo ibyumviro byabo uno munsi rero turiko turaganira n'umwigeme ervine ishimwe uh, afise uruganda afise ishirahamwe ryitwa fashion ikidede uh, fashion ikidede rero bakaba bakora ibirato bakaba bakora utuntu twinshi tw'inyambaro two kwambara amahereni n'ibindi byinshi abakenyezi cyane cyane bakunda gukoresha akatusigurira nyine ukuntu yatanguye eh, n'aho bimugejeje nk'umwigeme w'umurundikazi muri iki gihe benshi abajene benshi bafise ingorane zo kuronka ubuzi reka tumire amate turagaruka ikiganiro ni muri isanga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika abajene bifuza gutangura imigambi yabo cyane cyane kubera kubura akazi baramaze kwiga amashuri menshi ugasanga ubuzi burabuze turi kumwe na ervine ishimwe umwe mu rwaruka rw'abarundikazi eh, bamaze gutangura uruganda rwabo ku myaka mirongo ibiri n'itanu bi- bimugejeje kure cyane Eh, turafise n'abanywanyi b'u- ku- b'ijwi ry'amerika ku mirongo ya telefone bariko baraterera nabo nyene mu kiganiro mu kugerageza gufasha abajene Ah, turi kumwe na gaspar amahoro neza gaspar uraho urakomeye duze ijwi
eee ndakomeye cyane Eh, hamagaye uri hehe
bahamagaye ndi mu rwanda mu karere k'ubugesera by'umwihariko umurenge wa gashora Mm.
Ah, ikibazo canke niho iciyumviro ndi. Hello?
Eh, wavutse ak- ikibazo canke iciyumviro ambo yenda kuri topic nabonye mwashyizeho y'aho bantu bi- nabateza imbere ku bigendanye no kubura akazi kubona akazi ego ukuntu umuntu Ego.
yokwiyungunganya cyane cyane umujene muri iki gihe benshi bavuga ko nta buzi buhari barugarijwe n'ubukene Ah, ivyo icokorwa umuntu yokora iki umugambi wiwe yowu- yowufata gute yowutangura gute nako
ni ukuvanga icya mbere cyo navuga ku bigendanye n'uko ba nyine akazi ko karabuze byo ni ibintu bigenda bigenda bigaragara nko muri afurika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere Mm.
ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yagira uburyo adukoresha kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere naho ubundi ibijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitabwa bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diporome na lisansi kandi hari n'ababa babifite noneho ugasanga nabo barakabuze Mm.
Mm.
ahenshi ubuzi baburondera hehe baburondera mu masosiyete baburondera muri leta akenshi abajene ubunye barako baburondera hehe
ambo ah, ku mazina navuga ati nka- nkuru- yenda mfatiye nko ku rubyiruko baba rwarize urumva ni ugushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho ababa batarize nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba ariho bashakira ubu- ubushobozi nyine bitewe n'uko babasha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe n'ayo matsinda cyangwa ayo masosiyete baba barimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye Mm. hose Mm.
hose rero ubuzi burakenye hose haba muri Hose leta kuri cyane abantu barakeneye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse na no muri afurika hano ngira ngo no mu bihugu wenda biba biri bi- bi- navuga biteye imbere naho ngira ngo abo ntabwo byoroshye kuba umuntu yabona akazi Mm.
Ah, ni ugutangura rero kwihingura imigambi yabo
neza rwose ni ukuvuga ngo ni ukwishakishiriza umuntu akihangira imirimo Mm.
Ah, kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange
nk'icyo Ah.
nk'icyo kwinjiza muri aka kanya twumbure nk'aho uherereye ubona cyofasha cyoba ari nk'iki
ndetse nk'icyofasha nk'uruganda rwofasha aho uherereye rwoba ari nk'uruganda rumeze gute guza n'ubuzi bwinshi ku bajene
mbo ni ukuvuga ngo eh, nk'akazi yenda babasha nko gutanga numva ari nk'i- ah, nko gukora amaporoje y'ubuhinzi hakazamo kubaka imihanda eh, ibintu nk'ibyo ngibyo Eh, noneho bakajya babasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba bari hafi aho Ah, urakoze cyane rwose gaspar
sawa sawa murakoze namwe
tugarutse ku mutumire muri studio eh, ku murongo wa telefone ervine ishimwe ugitangura ibi i- i- i- uru ruganda rwawe ah, watubwiye yuko oh, warutanguye nyine benshi batakwizera batakwemera batanabyumva neza Ah, nk'ababyeyi babyakiriye gute akenshi ababyeyi ah, muri ibyo bihugu bya afurika cyangwa aho uherereye kenshi ababyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yo kwikorera uruganda rwiwe we babyakiriye bate ubu babibona gute
Eh, uko ababyeyi banjye babyakiriye mu ntango siko ubu basigaye babyakira mu ntango warumva baguma bambwira ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka urumva ukababwira ati ndiko ndakora umwuka aguma wumva bakubwira ati kutarondera akazi bisobanura nubwo ata- atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise kuko urumva ababyeyi nagiriwe ubuntu jewe ntibampagurukiye kuko urumva nari umwana w'umwigeme umwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nk'aho umengo ntiyataye cyane umuco gusa urumva nk'ubwirato kenshi urumva ntibambona kubera ntituba hamwe muga rero ubu niho batangura kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nkaho nakehereje bakamfasha
ni byiza Yego.
cyane urakoze cyane reka twakire uwundi munywanyi ku murongo george uraho neza
yego
Yeah, george duze ijwi sabwe yego sabwe Eh, duga ku ijambo yego igihe mbere turamuteye intege ahubwo nabandanya akora gutyo nk'akarore nko mu burundi ni uko iyo hari abantu benshi bakoze nk'uko igihugu cyoteye imbere tukava muri buno bukene burimo kuko ah, habaye abantu benshi bakora nk'abo nk'uko ho- ubuzi bwogwira icyo icyo nagomba ndamubaze ni uko mugabo dufi- tugifite ingorane mu burundi kuko ariko uraraba nk'abantu ba- nk'abantu bakora gutyo n'abantu usanga abatabuzi bafise baba bakeneye kwikorera imigambi nk'uko nyine kuko nko mu burundi hari igihe usanga abantu benshi bafite nk'imitahe nk'abantu bakora nk'ubuzi badashoboye kwiyumvira ibyo nagomba ndamubaza mbega byokunda gute ko abantu benshi bafise ubuzi ariyo bata- ugiye kubiraba nko ruguru ariyo badashobora gukora imigambi ugasanga abantu badafite ubuzi birondereye amafaranga yabo ariyo bashobora kwiyungunganya bakagira bakakora imigambi yabo yego murakoze kombera arafise ku cyiyumviro urakoze cyane george
yego namwe murakoze Mm, ervine ubyumvira kwiga
yego abajije ati abantu bafise ubuzi muga bagashaka gukora umugambi bakabura umwanya oya ndumva naba nabitegere neza ati abantu bafise ubuzi akenshi usanga nta kumbure nta migisha yo kugira ubuzi- u- u- u- ubu- imigambi yabo ariko abari muhira badafise ubuzi niho usanga umenga barafise bari sharp barafise uko gushaka kwikorera utwabo ariko nta buryo ngo bi- ngo biva Yego.
kuki
Uh, uko biva ko kenshi urumva iyo uri ufise akazi usanga umutwe usanga usa wiyumvira bimwe uriko urakora ko turazi ko umutwe kenshi ntu- ntu- ntu- ntukora ibintu byinshi mu mwanya muto mugabe nanjye numva gutya ati ufise amafaranga nk'uko nari nabitahuye ubwa mbere sinzi ati amfise akazi mugasi ndashaka kugira umugambi sindonka umwanya nibaza yuko ca tugira bimwe babwira pasenariya donc hari uwo ufise umugambi nka kumwe umwe ya telefone ubwa mbere akavuga ati simfise amafaranga ubundi nawe agafite amafaranga ntaronke umugambi nibaza yuko baca babyumvikana agashyigikira umwe afite umugambi akabura amafaranga umugambi agaca bumvikana rero ukuntu baza kugabura inyungu
Eh, canke Hama kumbure icyo- Mhm, komeza
uko ukundi nako wari ubivuze nibaza ko igituma batiyumvira ni uko nibaza baba basanzwe donc nta bezo novuze ati nta nta bezo umuntu aba afite muri we kugira wiyumvire ni uko uba ufite usanzwe ufite ikintu uhagije muri wewe igihe ata kintu uhagije urumva kwiyumvira birakugora Nizba- niko nobivuze ndabikugora Eh, birashoboka kandi kubera kumbure abo bandi baba batariko barakora ubwo buzi busanzwe ba- ba- ari ba bandi nyene ba- bakenewe kugira ngo bitangurire ubuzi bwabo bitangurire amasosiyete yabo ah, barakenewe nabo nyene kugira ngo habe abaja mu biro n'abandi baja gukora ubuzi bwa business wewe aho yavuze ikintu Ego, gihambaye kuri George business.
yavuze ikintu gihambaye cyerekeye uko abantu nka bamwe bwe mubaye benshi ubuzi bwogwira ati ubuzi bwogwira none nka wewe ufise fashion kidede ufise nk'abantu bangahe bagukorera mukorana
jewe mfise abantu batandatu bankorera yego ni ukuvuga ko umuntu umwe avutse agatangura umugambi wiwe ashobora ku- gu- gu- guhemba abantu bashika kuri batanu batandatu baronse nabo nyine akazi
ego bica biba nka kimwe twa kiba nk'igiti kiza kirashamika Mm. George yavyu- yavuze byo cyane yavuze byo cyane rwose kuko benshi bararondera ubuzi muri leta leta ntishobora kugaburira bose ubuzi ngo imare abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi eh, baronka diplome buri mwaka ngo ibishobore Eh, haba rero Ervine tubwire rero intambwe wagiye uragira ko twumvise yuko ah, wahavuye uronka n'agashimwe ko kavuye mu biro by'umukuru w'igihugu canke ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu dusigure neza byagenze gute ngo bakumenye ngo banagushime
ego ukuntu byagenze babonye ibikorwa nkora ni umuntu yabonye ibikorwa byanjye ku ngurukanabumenyi kuko ndakoresha mu kurondera abaki- mu kurondera abanshorera ndakoresha ingurukanabumenyi kenshi uca ujya kuri facebook ukandika ko iyo fashion ikidede urabona ibintu nkora hari ku munsi mukuru w'abapasoni eh, itariki zitatu z'um- umunani z'ukwezi kwa gatatu baraha agashimwe rero k'umwaka ugiye urata- uko umwaka utashe baraha agashimwe abi- abi- abapfasoni cyangwa abigeme bigenze neza kandi bariko bararondera iterambere mu gihugu cy'u Burundi yego niho narose amashimwe hari muri iyo ntumbero yo kugira bantera intege kandi baratera intege abandi bapfasoni kugira duhaguruke kuko kenshi abapfasoni turisuzugura cyane cyane no muri afurika dukunda kubona umenga abapfasoni tubayeho kubw'abandi bantu twama duteze amaboko yego Mm, kuvuga ko ubushimwe nk'ubwo bur- buratera intege nosoroma kuri wewe ariko no ku bandi bakubona bakavuga bati eh ko yashitse kuri kiriya nanje ndashobora kugishikako
yego Mm, abagenzi bawe nabo nyine bace batangura ku- kugu- kuguha agaciro ibyo ukora
ego bivuze batanga nabo nyine kubona ati eh bya bintu bwa bundi ntari karatumwanya Mm. none bamwe mu bandi bagenzi bawe uretse gukora ibyo ukora abandi bagenzi bawe ubona ah, bari muri iyo nzira yo kugerageza nabo nyine kwikorera utwabo bimwe nko mu byo ba- baba bariko barahingura ni nk'ibiki
mu bagenzi banjye bishikira cyangwa abo mboresha amaso ino i burundi beme bose
ah bose novuga ko mu muco w'uburundi ni ikintu kiko kiravuka kuko ntitwari tumenyereye kukikorera utwacu twari turi ba bantu twamenyereye kuguma tuheza amashure tukarondera ahantu tuba ba directeur general ahantu dukora twavuga ati ndafite ahantu ngenda ngaruka mugabo nk'uko ndiko ndabibona ubu ndiko ndabona ko abarundi bariko baruguruka amaso bariko baragomba gukwira ahandi bantu bashika nibaza ko nitwanaheza n'ikiganiro ndaza gutanga inimero umurundi wese yoba ahari aje kunyandika yoba yifuza gutangura ku ku entrepreneur sinzi ukuntu babivuga mu kirundi kwi- kwihangira umurimo Mm.
yondondera kuko numva afise nanjye inzara n'inyota yo kubona uburundi bwacu natwe afurika yacu turiko turakora kuko nk'uko wabivuze ati nagiye muri foromasi yari yari twahura n'abandi bana b'abajene baba- b'abanyamerika ukabona umwana ku myaka cumi n'umunani afise entreprise ukiyumvira ati ibyo bikunda gute kugira umuntu ku myaka cumi n'umunani aba afise uruganda ndabona ati ni indero babareresha ni nk'i- ni nk'ikintu baba- bakurira muri bo carumba nanjye afite ihangiro yo kuvuga ati "Ibi- ni- birakwiriye kandi birabereye natwe ko duhaguruka nk'abarundi natwe dukangura ibyacu ko titurinde kurindira ko dukize imyaka mirongo itanu ntiturinde kurindira ko tubanza gushomera nk'uko je narindiriye mugabo dukure tuzi ati ndiko ndiga kwiga mu kwanje ndiko niga kugira nshobore kwiyumvira ndiko niga ku- no- bita- bati nko gusoma ati ndiko ndiga izindi nyigisho zishasha mugabo hari ikintu ushaka ntegereje kuyiga kuzoca njako
Eh, kandi no kuri ibyo nyine eh, ndumva hari hariyo n'ikindi kintu kenshi abajenye dukunda kuganira ko bavuga yuko hariho n'ukuntu ko guha agaciro ah, izindi nyigisho zitari zari zisanzwe zizi kenshi ah, mu myaka yahera bavuga bati utize ekonomi utize eh, droit utize medicine nta muntu ahambaye nta gaciro boguha ariko ubunye ba- bariga ibindi byinshi haba guserva mu mu manza haba kushariza haba eh, umuziki haba ibindi byinshi bishobora kwinjiza ubu baratangiye kubiha agaciro
ego nk'i Burundi hoho nk'ibintu by'umuziki kandi novuga ati turiko turava muri wa muco wacu umwe wo kuvuga umuntu ariko aratamba yataye novita nk'uko kindero muga turiko turatahura yuko ikintu cose gishobora kutuzanira amafaranga dushobora kugikora kubaho ugiye usanga umuntu avuga ati baramakiya sinzi ukuntu bivuga ati bajya basiga abantu mu maso Kwipodo.
Bazi ko i Burundi Kwis- kwi- eh.
bakora abantu Mhm.
baca tubona ko ari ugushira isoni mugore umva baratahuye ati ko ariyo ngabire mfise reka ndayikoreshe kugira ashobore gufungura Mhm.
fashe n'uwundi muntu adafite iyo ngabire ashobore gufungura kuko hajya iyo utunganiwe hari umuntu akwegi ari iruhande yawe nawe a- abenefisa kuri ibyo ufise Mm. nibyo nibyo abantu bafise impano nyinshi bafise muri bo ariko akenshi ugasanga ntibazisohora Mm, radiyo ijwi rya amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, reka twumve akaririmbo ndi umukenyezi tuba turavugana n'umwigeme aba- abigeme n'abakenyezi barashoboye Eh, mm, mu kanya turagaruka murakoze
ibyaremwe byose mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa Mm, ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuka umuntu siwe atora igitsina siwe ahitamo ninde yongera ubitanga n'umuremi w'isoko rya byose umukenyezi ndabivuze n'inkomezi zaremwe mu buryo butangaje sico mvuga nanje ndaje Oh, oh, iyo, iyo, ndi umukenyezi ndaje nzanye ibuye ryo kubaka iki gihugu canje mu butunzi mu kibana no mu ntara nanje ndaje ndaje nzanye ivyiyumviro birashe ngo twese hamwe tubashe gusenyera ku mugozi umwe muri byose na hose umukenyezi afata ikibanza ndi umukenyezi tuze duhaguruke twese hamwe tuduga imisozi tujabuka inzuzi dukura amaboko mu muzu twese hamwe turashoboye abakenyezi turashoboye n'iterambere ry'igihugu turashoboye n'iterambere ry'igihugu turashoboye mu kurwanya ubukene n'inzara turashoboye turashoboye turashoboye
turashoboye ako karirimbo karatera intege abakenyezi abigeme ah, mu bikorwa byabo mu buzima bwabo kugira ngo baseruke baseruke babonwe eh, bumve igiko nabo nyine nk'uko abivuga barashoboye none gayavine turazi ko nk'uko babivuze hariho abatangiye guseruka ah, y'ubuzi bwinshi butangiye gukorwa turabona ah, kuri interineti benshi bara- baratangiye kugira inganda zabo twavuze abagira makiyaje gupodora abantu gusiga abantu abagurisha impuzu abatamba mu mamanza abaserva mu mamanza hariho utuntu twinshi ah, kera tutabona ariko dutangiye kubona abigeme n'abakenyezi batangiye gukoreramo kandi n'ubuzi bwahora bwitwa ngo ni ubw'abagabo bakanabukoramo Ah, uranezerewe n'urugero abigeme bageze ko mu gihugu muri iki gihe ku bijyanye no guseruka no ku- no kujya imbere no gukora ah, imigambi yabo mu gihugu muri iki gihe
ego navuga ko nezerewe mu atari cyane kuko turashika aho ushaka ko tuzuba twashitse tuvuga tura- turi mu ntango navuga ko tukiri nko mu ntango
Yego. Eh, jean pierre ku murongo wa telefone ndabwiye ko jean pierre arindiriye jean pierre wiriwe neza mwiriwe mwiriwe amahoro amahoro
yego namwe turabasuhuje cyane amahoro amahoro uduhamagaye uri
Eh?
uduhamagaye uri hehe mbahamagaye ndi mu karere ka rwamagana mu murenge bafunguye Mm, akagari ka nyamirama aho bita intungamo aho ni mu rwanda ni mu rwanda Mm, tunejejwe cyane n'uburyo mushiki wacu amaze kutugezaho ikiganiro cyiza mm, avuga uburyo yiteje imbere mhm.
byagombye kubera urubyiruko isomo kuko barangiza kwiga bakumva ko leta ariyo yabaha akazi kandi ubwabo akazi bagafite mu biganza byabo bagombye rero kugenda kuko hari mushiki wacu wavuze ngo wenda abuze n'amafaranga ibihumbi ijana nibwo yabona inkunga ntabwo ari ibyo sinemeranywa nawe ahubwo jye inama natanga ni uko bakwishyira hamwe akareba undi nawe ufite amafaranga make nawe n'ayo make bakayateranya bamara kuyateranya noneho bakishyira hamwe babasha gushyira ahagaragara umushinga runaka bashobora nko korora inkoko bashobora gushaka bizinesi wenda bagacuruza noneho bakabasha bagahera ku- ku dukeya biragenda bigakura bakaziteza imbere kuko ntabwo leta yabona akazi iha abantu bose bize ariko ntabwo bakagombye kwipfobya nk'uko mushiki wacu yakomeje abagira inama ahubwo bakagombye gutangirira ku dukeya bafite noneho bakazabona n'ukuntu babona ya nkunga iturutse hejuru Nta- ntabwo byaba ari byiza rero kugira ngo yipfobye avuga ngo ategereje akazi kandi akazi ari ubwo afite ubwe amahirwe ya mbere yagize ni ukuba yabashije kwiga amaze kwiga rero noneho yagombye ahubwo gutangira gutekereza ati bya bindi nize nabishyira mu bikorwa gute noneho akaba yashaka abandi bagenzi be bagafatanya burya kwishyira hamwe kubasha kuba kwababyarira umugambi munini cyane bigatuma babasha noneho kwegeranya za mbaraga zabo zikagira ikintu kinini kivamo mushiki wacu yavuze uburyo eh, yiteje imbere akaba acuruza eh, akora inkweto n'ibindi hari byinshi cyane urubyiruko rufite mu maboko yabo Erega, hari igihe rero ngewe njya mvuga ntirega mwebwe abizi hari ukuntu mwipfobya mushobora no kwambika serena hari benshi bagenda batangirira ku kantu gatoya ejo ugasanga nibo babaye abamiliyoneri muri ubwo buryo rero ijwi rya amerika turabashima cyane inama nziza mugenda mutanga z'uburyo bwose kuko numvishije icyo kiganiro cyerekeranye na mushiki wacu numva nishimye kuko nabo ntabwo bagomba kwitinya abakobwa ntabwo bagombye kwitinya n'abategarugori kuko nabo barashoboye rwose murakoze cyane turabakunda ijwi rya amerika urakoze cyane turagushimiye jean pierre yego yego murakoze namwe
Mm. kuri icyo nyine ervine jean Pierre aheje kuvuga cerekeye yuko aheraheje ko abakobwa bake- ba- ba- abategarugori barashoboye ah, ni ukubandanya umuntu abatera inde- intege kuko nko mu mico yacu hariho ukuntu umenga barikumira cyangwa bakakumirwa ah, biva ku bintu byinshi nka wewe Gervine hari icyo wowe ukora kugira ngo ugerageze kubatera intege ugerageze kuba ku- ku- kubahagurutsa ubigishe bagera aho wowe wageze eh, muri make muri rusange
ego navuga ko hari icyo nkora nubwo ntaragikora nyine kijye ha- ahabona kuko abakobwa duhuye nk'abo nkoresha kenshi usanga turi ko turavuga tuganira nkababwira ati ntidukwiye kwama twicara ntidukwiye kwama turerera amaboko akantu gatangura ari gato mugabo ejo usanga kakuze ata- akantu gatangura nkunda kuba akarorero k'umwana umwana avuka afise ibiro bibiri mugo ugasanga murahuye inyuma y'imyaka itanu afise ibiro ijana urumva uko gukura ukuntu kuba kwabaye ubu urumva ndacakorera kuri abo duhuye muga bufise ihangiro y'uko nu- nzokugurura ahantu duhurira n'abo bakobwa bwa ndabatera intege nk'uko abivuze nyine araduteye intege na biranyoheye cyane abakobwa turashoboye kandi dufite ibintu byinshi kuko tugira n'ibibazo tuzi gukora ibintu byinshi gusumba abantu b'imisoro muratanga akarorero nk'ino muri afurika umukobwa usanga ari we a- a- akoropa ari we yoza ibyombo ari we agira- ugasanga ubuzi bwose bwagenewe kuba muhira ari wabukora bisobanura iki urakomeye uwo mwanya nyine ukoresha hari umusore atawushoboye kuwukoresha rero fata umenye ko uwo mwanya ukoresha urashoboye gukora ikindi kintu ntibigarukire mu gukoropa gusa ariko bigaruke u- usange nawe uri kurazana amafaranga afasha umuryango wawe uri kurifasha navuga ati nk'abigeme dukwiye gusa gu- guhindukira gatoya tukareka kubona uko turiko turabona uno munsi mbwa tuki- tuka- tukaraba kure gatoya abigeme novuga ati n'abantu bashoboye kuko kandi barani barani novuga kuri concentre barani iyo akoze ikintu kenshi usanga ateka abikora umutwe n'umutima- aricara agateka umutwe
ego Mm. none nko muri urwo ruganda rwawe ga- ga Gervine ofise bangahe abakobwa bigeme
abakobwa ni batanu umuhungu n'umwe Mm, ntumva umva ko umukobwa umwe iyo ashoboye guhaguruka ahagurutse abandi batanu ni ikintu gihambaye
cyane rwose reka rero abandi bakobwa abandi bigeme bakumvireho yuko umwe ahagurutse bishoboka neza na neza yuko ashobora guhagurutsa abandi batanu bakabatera intege nabo mugenda muganira nabo wegera ubandanyije umwe muri bo wazovamwo abandi batanu bahagurutse gutyo gutyo ah, bibe ibintu bishemeye biryoshe kubona ah, uko kuntu ko guterana intege ah, hama n'igihugu gitera imbere ah, mu buryo butandukanye tugaruke Yavine ku kintu cyerekeye uburyo kuko tu- turakeneye kugishimika ko cyane benshi babona yuko uburyo ari intambanye Ah, uburyo umuntu ataba ufise umutahe aho ahera eh, ibyo agura ingene yiyandikisha ibintu nk'ibyo byinshi bijyanye eh, bisaba uburyo Ah, ariko kandi muri uko kuvuga ko uburyo ari bukenya usanga abajene ah, batabura mu mu bubare mu mabwate ah, mu- ku- ku- kuri plage bariko barinezereza ugasanga ku telefone birigwa ko birasaba amafaranga none koko ni uburyo bubuze
Okay, nk'uko ukivuze nyine ati uburyo uburyo si bwo bubuze jean karo nihereye ko ndibuka ko aho nakubwiye ko nize am- umuyaga nkuba nawize mu kigo ca leta leta y'u burundi irafite ukuntu yaza iraduha agafashanyo nokita agafashanyo k'ukwezi gutashe k'ukwezi gutashe nk'uko ubivuze ngo usanga benshi bicaye ku matelefone ububare iki jewe ayo mafaranga sinayafata nk'uko ari ayo kwinezereza ayo mafaranga ndayaronse kenshi nari mfise- novuga ko ari nk'ingabire nari mfise naraekonomiza narayabika sindayafisha ubusa ndibuka ko nciga narigeze no kudandaza impuzu nkoresheje ya mafaranga ndavuga ati rero ngiye gutangura uwo muga- urwo ruganda byaciye byoroha nubwo nta nifise menshi twa- twarafatanije n'abandi bantu bane nubwo ubu tutagikorana mugabo abo bandi bane naciye nzana ya yandi nabika kuko iyo nari kuba nagiye kuyanywesha yari nkaza nkangahe ku- kugira ngo bumve yari nkangahe Ya- yari menshi cyane rwose yari angahe ntiyari menshi cyane aho twatanguriye ko icyo gihe muri demi diseti y'amafaranga ibihumbi mirongo umunani none abajene abajene batatu bane batanu batandatu canke na cumi bobura mirongo umunani
ntibashobora kuyabura ni kimwe nahera ko kare kenshi tubura iciyumviro Mm. ariko birashoboka si ntitwosuzugura yuko ubukene budahari Eh, bir- birashoboka ko benshi n'ayo mirongo umunani yumvikana nk- nk'imiliyoni mirongo umunani ariko ni ukuvuga ko kumbure ya fanta canke ca kiyeri u- utakiguze canke ya mayinite ya buri munsi utayaguze uk- ukihangana nyuma y'iminsi mike nyuma y'amezi make kumbura ayo mirongo umunani urashobora kuyaronka
ego urashobora kuyaronka nk'uwavuze ati hari uko bivuze ati ubukene burahari mu gihe ufise indoto hari umugani abarundi baca nkunda cyane ngo ushaka inka ryama nkayo ufise indoto hari ubundi muntu ayafise muga akeneye umukozi urashobora kwi- ku- ku- ku- kwemera ukaja gukora ako kazi nubwo umenya karasuzuguritse muga gushikana ahandi hantu mbona nkunda guha akarorero abo nyene nkoresha ndiko ndabaha akarorero ati i burundi urashobora gusanga ugiye nko kumutanga hari nk'umuntu aba akeneye umukozi wo mu nzu ugasanga ufite diplome muga ugasanga guhemba nk'ibihumbi mirongo itanu ku kwezi urumva ivyo bihumbi mirongo itanu urashobora kuzovyi- kuzobikoramo ikintu c'ingirakamaro urumva abajene bisaba yuko dutegeze kuba dufise iha- ya ndoto naherako ivy'amafaranga biragaruka cyangwa ukavuga ati jenge yanje kurima nkorera yo kuyisuka ku munsi mugabo ndaza ndiko ndakorera hari ikintu ushaka gushika kurya kenshi iyo dushaka kugura nk'impuzu urayizigamiriza umva n- n'uwo mugambi uravuga ati hari umugambi ushaka gushika ndawuzigamiriza niko je nobivuga Mm. urakoze cyane rwose reka tubandanye twakira ibindi byiyumviro cyangwa ibibazo by'abanywanyi ku murongo wa telefone turafise leonce leonce turi kumwe
yego muri kumwe na Leonce mwiriwe cyane ngaho ku ijwi rya Amerika amahoro neza
ndasuhuje bamenyeshamakuru bose harimo na Thomas Kamirinzi asante sana arakumva ngira ngo
Eh, hama ndashaka kugaruka kuri ibi byiyumvira mwadushikirije uyu munsi Mhm,
kandi nabashimiye cyane kuba mwashyizeho iki kiganiro mhm.
ariko intambamye si uko ah, nk'uko bariko barabisigura hamwe n'abandi si uko tubura eh, ubwenge canke eh, imigambi twokora ariko ikibabaje mu gihugu c'u Burundi kandi ariyo ntambamye kugwaruka ni iki gikurikira leta y'u Burundi ubwayo iradutoratuza itidutoratuza gute jewe narafashe u- umugambi wo ku, kudandaza ikaranga eh, n'amagi agenteye batembereza Mhm.
eh, hama ni umutahe mutonya ariko ukomeje ubikora uraronka ayo ayo ugura isabuni uraronka ayo ugura umwenda ibintu nk'ibyo Eh, ariko eh, ngitanguye maze ukwezi ubwo nyene igipolisi caciye kinyirukako Mm.
kiranyiruka ko eh, bya bintu barafata bya bintu bara- bara- barabita nanjye ndanapfungwa noneho nza kugombozwa n'agahambi gatahe kari kasigaye mu rugo noneho nari nakoze no- niyungunganije ibintu nk'ibyo rero intambamye ni izo ni izo kuko eh, iyo aba- aba- aba- ababwira ati dutandaze utuntu duto duto duki biragoye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ivyo bitarahava urwaruka tuzokwama dufite ingorane rero uwo mupfasoni sinzi ko ari umupfasoni umwigeme
ni umwigeme ntacyo hirya no hino navuga ingorane si uko tutabuze ubwenge cyangwa iki bwo kwihangira imirimo Mm.
nizo ntabwo yaje gusa mu gihugu cy'u Burundi Mm, urakoze cyane kandi eh, ngerageje kumubwira gato ntiyavuze yuko atabwenge ahubwo yavuze ko hariho ubwenge bwinshi cyane mu bajene ariko leonce aravuze ikintu gihambaye cyane cyerekeye kumbure eh, nizere ko twizere twese yuko n'abari mu nzego za leta inzego z'ubuyobozi bavyumvise yuko hariho n'uruhande Alo?
rwabo eh, hariho eh, n'uruhande ego leonce eh, nari kumvuga nti hariho n'uruhara rwa leta hariho n'uruhara rw'abajejwe eh, umutekano hariho uruhara rwa bose kugira ngo abajene bashobore gutera imbere uravuze uko gutotezwa uriko uragerageza kwigurishiriza ikaranga zawe ah, hariho na benshi tuganira bakavuga bati ikibazo c'amakori ni ikibazo gihambaye cyane ku bantu bafise imitahe mito mito Ah, bumva yuko bariho amakori menshi cyane rero utwo tubazo twose twinshi usanga twega leta ah, n'abajejwe umutekano abayobozi bat- mu nzego zitandukanye eh, twizere ko baba babumva kamo kanyu kuko eh, ni ijwi ryanyu ni ni ibibazo byanyu ah, bakabitorera umuti ba- mukagerageza kubegera ah, bakanabyumva hariho bamwe bamwe baba bata- ba- ba- batazi ibibazo biriko biraba mu karere kabo ariko bavyumvise mwebwe muvyivugiye kumbure bakabirabira hafi bakabitohoza bakagerageza kubikemura Ah, twizere ko nabo nyene ah, bariko baravyumva kugira ngo bafashe ugwaruka mu buryo butandukanye Eh, Ervine kuri wewe ikijyanye n'amakori nacyo nyine uracumva cyane cyangwa nacyo nyine kiragushikiraho wumva umenga uri kuko uriha amakori menshi ntibiriko biragufasha gutera imbere
ego ikijyanye n'amakori ntaraja muri amerika naravuga ati baracinyiza mugacitse muri amerika ndabona naho ko hari amakori naciye mvuga ati "E- erega bwa bundi igihugu cyacu gitera imbere kizokenera ya makori yacu naciye mbona ati icyo leta idusaba ni ku- ni ku neza yacu niko nabivuga ko nabonye n'abandi bayatazi yego urakoze cyane e, none e, turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro rusigaje iminota mike e, kimwe mu bintu wasanze e, wasanze bigoye mu bijyanye no kwikorera utwawe ni nk'ibihe abariko baratangura bo kwitega canke bo kwitegurira kugira ngo e, ntibibe e, umusozi ubatuma ba- bacika intege ni nk'ibihe
kimwe mu kintu navuga nabonye kigoye bwa mbere je kenshi nivugira ko naragowe cyane n'ikibana abarundi nkuku- uko tudafite umuco wo kwikorera utwacu kenshi uriko uratanga nkuko nyene yabivuze ubu ati ngo leta ikakuburabuza ikakubuza gukora uhura n'abantu benshi bakubwira uko nyene baguca intege baguca intege mugabo nanjye naciye mvuga ati, ntibinca intege ndagiye gukora hama ya leta ije imburabuze nakoze kuko urumva ashobora kuba we yarakuburabuje mugana ugasanga ntimburabuje kuko urumva nti i- sinzi abantu bize nka scientific ari twiga ngo bya probability hari igihe wasanga probability nini ari ugasanga ni a cyangwa ikaba b urumva nca mvuga ati reka mbandanye rero ni nkayo ntambamya mbere navuga ati nahuye nayo ni iki bana Mm. Ibi- ibijanye no n'uburyo navyo uh, ubikemura gute baragufasha kumbure uraja muri banki ugasaba amafaranga cyangwa wikora ku, ku muryango bigenda gute iyo hari ikibazo c'amafaranga c'uburyo
ibijyanye n'uburyo kenshi iyo bishyitse nkashaka menshi nikora ku muryango mugabo kenshi sinkunda gushika kuri urwo rwego kuko nkenera iyi nkuko nakubwiye ati nkora amasandari ndayakora nkakora ayahwanye n'uburyo mfise nkagira iki nka- nkagurisha hama ngurishije nkaza ndaduza nduza nduza niko novuga je nagenda kura je kuko sinizera nka ba bandi ndohera ku kintu kinini kugira nshobore ku- kubona ko nteye imbere ntahura nizera yuko ngira ku kantu gatoyi kakagenda karakura ni naho no kuka kukajera cyangwa ukarongora usanga bikoroye kuko urumva kagenda karakurana nawe uko gakura niko uhindura ivyiyumviro uko gakura niko gakurana nawe mm.
Yego.
Eh, urakoze cyane rwose ervine Eh, dusozera ikiganiro turagushimiye cyane rwose ervine ishimwe Eh, ni umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'itanu afise uruganda rwitwa fashion ikidede Eh, kumbure wobaha telefone zawe nk'uko wari wabivuze kare yuko kumbure mwokorana n'abandi bajene cyangwa ugafasha n'abandi nimero yawe ni iyihe mu maja- mu masegonda make
ego inimero yanje ni dutanguza kode burundi uh, plus 257 hama 76 037 615 hama mu kirundi ni guteranya kabiri gatanu indwi indwi gatandatu ubusa gatatu indwi gatandatu rimwe gatanu Mm, isubiramo
Eh, guteranya kabiri gatanu indwi indwi gatandatu ubusa gatatu indwi gatandatu rimwe gatanu urakoze cyane rwose Eh, no ku rubuga rwa facebook eh, aderesi yawe ni iyihe
ego uca wandika ko fashion ikidede i kidede apana kidede utanguza na i Mm, fashion ikidede fashion ikidede ervine ishimwe niwe muyobozi wa- y'iryo- w'urwo ruganda iryo shirahamwe urakoze cyane rwose ndashimira abagenzi b'ijwi ry'amerika bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro byafashije cyane rwose ndizera abajene mu rwanda mu burundi n'ahandi hose batwumva reka duhereze kuri kano karirimbo ka ndi kigali ka medi urakoze cyane mwese kandi ndabifurije weekend nziza mwese mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika